iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni fide niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
urakoze fideli tuyahere mu karere k'ibiyaga binini aho abasirikare barenga mirongo ibiri ba repubulika ya demokarasi ya kongo bishwe mu gitero cyakozwe n'umuhari w'abaroberi ba M23 ku kirindiro cy'abasirikare mu buseruko bw'icyo gihugu iki gitero cyatanguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere inyesisi ni mu ntara ya kivu y'uburaruko hafi y'ishyamba ratiro rya virunga iyi mirwano yarabandanije gushika n'ejo ku munsi wa gatatu nk'uko bivugwa na sosiyete sivile hamwe n'ubutegetsi bw'ibanze muri ako karere igisirikare ca rdc ntikiremeza ivyo bitigiri ndetse n'abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza kubwo kutabasha gushika ahabera iyo mirwano janti karaburaka karabukala umukuru wa sosiyete sivile Kisigari hafi ya nyesisi yavuze ko abasirikare mirongo ibiri n'icenda bafiriye muri ico gitero nawe liyetena koloneli muhindo rwanzo umutegetsi muri teritware ya rucuru yavuze ko n'abaroberi batakaje ababo batari bake ariko nta gitigiri cabo yatanze hanze ya afurika leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa gatatu yaranse ivyasabwe byo kubuza ibyasabwe n'uburusiya byo kubuza Ukraine kwinjira mu ishyirahamwe OTAN Amerika ivuga ko ico ari icitwazo uburusiya buza bwaramaze kwiyemeza kuzotera Ukraine umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken yavuze ko Amerika yatanze iyindi nzira ya diplomasiya izotuma ata ntambara ihaba ni mu rwandiko rw'ibanga yarungikiye leta y'uburusiya ariko yarashimangiye avuga ko hari ibyo amerika ibwirizwa kandi yiyemeje kuzokora ibyo navyo harimwo kurwanira ubwigenge bwa ikirere no gukingira ubutaka bwayo ikindi ngo ni ugukingira amahitamwo y'igihugu yo kwihitiramwo uko uko gitunganya umutekano wacu hamwe n'abo gishimye kwifatanya umushikiranganji blinken yavuze ko azovugana na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov mu minsi iri imbere yumve icyo uburusiya buvuga ku nyishu yatanzwe na leta z'ubumwe za amerika
washington ijwi rya amerika
muri amerika kandi leta ya amerika iragabisha ko ubu hasigaye haharurwa ikiringo c'indwi kugira irani izobe yaronse ikirwanisho ca nikereyeri ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu antony blinken hari ku munsi wa mbere ni mu gihe hakiri ukutumvikana hagati y'abahinga ba amerika ku kuntu irani yo kwihuta gukora ico kigwanisho hamwe n'ico amerika hamwe n'abo bacuditse boca bakora mu gihe vyoba amerika na irani bamaze igihe baganira kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze kugira barabe ko bogaruka mu masezerano ya nikereyere bumvikanye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu muri ayo masezerano na irani yemeye guhagarika ibikorwa byayo vya nikereyeri ariko nayo isaba gukurwa ko ibihano yafatiwe na amerika ifatanije n'ibindi bihugu rutura irani yisigura ivuga ko nikereyeri yayo ari ya gisivile atari umugambi wo guhingura bombe ruhonyanganda atamugambi igamije tugaruke muri afurika ariko mu makuru y'inkino muri kameruni inkino za kane zihuza ibihugu vya afurika zirabandanya aho icy'umunani gishira icyanyuma cyarangiye ejo ku munsi wa gatatu amayikipe abiri yari asigaye akirindiriwe mu cya kane gishira icyanyuma yaramenyekanye nayo ni misiri na gine ekwatoriyari nayo yari asigaye akirindiriwe gusezererwa yabaye cote d'ivoire hamwe na mari mu rukino rwa mbere rwo kuri uyu wa gatatu ejo rwahuje misiri na cote d'ivoire iminota mirongo icenda yahariwe urwo rukino yarangiye banganije ubusa ku bundi biba ngombwa ko batera penaliti misiri ibona gutsinda bitanu kuri bine no mu rukino rwa kabiri rwahuje mari na guine ekwatoriyare vyabaye uko nyene rwadadanuwe na penaliti inyuma yo kunganya ubusa ku bundi mu mwanya wahariwe urwo rukino umuhagarikizi w'urukino yongeye ko iyindi minota mirongo itatu na cumi n'itanu buri gice nabwo biba iby'ubusa gine ekwatoriyare iruhira gutahukana itsinzi kuri bitandatu kuri bitanu kuri penaliti ibihugu umunani byinjiye mu cya kane gishira icya nyuma ni gambia kamerune burkina faso tunisia misiri maroke senegali hamwe na gine ekwatoriyare ikirangamisi cy'icya kane gishira icya nyuma ni iki gikurikira kuwa gatandatu urukino rwa mbere ruzohuza gambia na kamerune urwa kabiri ruhuze burkina faso na tunisia nayo kuwimana maroke izotana mu mitwe na misiri nayo senegali ihure na gine ekwatoriyare
washington ijwi ry'amerika tugaruke mu makungu dusimbire muri onu umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ejo kuwa gatatu yasabye abatalibani muri afghanistan kubahiriza agateka k'abakenyezi hamwe n'abana yasabye kandi amakungu kurekura imfashanyo zemerewe afghanistan kugira harindwe ko abakenyezi babandanya kugurisha abana babo kugira bashobore kuronka ibifungugwa guterese yibukije kandi ko afghanistan iri mu kaga aho amamiliyoni y'abenegihugu akigwana kugira aronke ico ashira ku munwa muri ibi bihe bugarijwe n'ubukene ibi byabivugiye mu nama ya oni ijejwe umutekano ejo kuwa gatatu yashigikiwe na ambasaderi w'ubushinwa muri oni yavuze ko hari umukenyezi w'umunyafghanistan aheruka kugurisha abana biwe babiri b'abakobwa yongera agurisha ifyigo ryiwe kugira abashe gufungurira umuryango wiwe
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini abakorera uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca bugarama mu karere ka rusizi mu rwanda barinubira iduzwa bavuga ko rikabije ry'igiciro c'imbuto y'umuceri ubu imbuto turi gufata bari kuyiduha ikiro kimwe amafaranga igihumbi na makumyabiri mu gihe umuceri wacu uri kugurwa amafaranga magana abiri na mirongo irindwi kiro ahantu bayituburira ni hano muri iki kibaya ntabwo bayikura muri namibiya cyangwa muri burkina faso ngo ibe yaje bayi bayitegeye indege noneho iyi mbuto ihende uyu ni umurimyi w'umuceri mu karere ka rusizi mu rwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi mu burundi umugwiseve rujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku mabi yabaye mu gihugu watangaje ko ugiye gutangura kurondera ukuri ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani mu buraruko bw'igihugu bwiswe ubwa ntega n'amarangara ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru pierre claver niyo nkuru umugwisevere komisiyo veritaire et conciliation ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko ugiye gutangura kurondera ukuri mu mahano yashikiye uburundi mu yindi myaka atari igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri uwo mugwi wifuza gutohoza cane cane ku bwicanyi bwabaye mu makomine abiri ntega yo mu ntara ya kirundo na marangara mu ntara ya ngozi ugwimo gwiswe ugwa ntega na marangara mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani kuri leta ya nyakwigendera perezida petero buyoya mu rugo rwimo ishami mpuzamakungu oni mu cegeranyo cayo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryerekana ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu aribo bahasize ubuzima abenshi bakaba abo mu bwoko bwa bw'abahutu pierre claver ndayicariye ari mu ntara ya gitega mu nama yo gutanguza ibikorwa vyo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yamenyesheje kuri uyu wa gatatu kukuri kubwirizwa kumenyekana kuri ubwo bwicanyi tuzokwinjira mu makuba yashikiye uburundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani bimwe abarundi b'abanyepolitike bita ntega na marangara tukarumira uburyo bw'inzego z'igihugu hakiri kare turashaka gutangura ibikorwa vya mbere vya rujya rwimo uburundi bwinjiyemo mu mirongo icenda na gatatu uyu mwaka dutanguye hazoba igikorwa kidasanzwe kurondera no kumenya urutonde rw'abantu bose bagandaguwe mu burundi mu rwimo rutandukanye igihugu caciyemo ayo makrize nayari muri periyode y'imanda yacu 1885-2008 naho biri uko bamwe mu baburiye ababo muri izo njyane cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko bobo bibagiwe naho umugwi severe wavuze ko n'uwo mwaka uzokorwa ko amatohoza ababagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza uwo mugwi guhengamira ku bwoko bumwe gerve nibigira ni umwe mu barokokeye mu ntara ya muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ubu ni umuhinga mu bya kahise na politike akaba ari no mu baharanira agateka kazi na muntu nk'abantu b'abacikacumu icenda na gatatu nta kozi tubabona ko bako baturonderera uyu mugwi wa severe umenga ni umugwi wa politike so mugwi witwa ko wigenga unyubanisha abarundi canke uwekana ivyabaye umenga hariho umugwi w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko vyagiye biba mu burundi kiragira yuko kukuri yuko aza atariko kuzuba gutanguye ikindi gice bizotuma haba abandi bantu ivyiyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba ibindi bibazo mu Burundi umugwi Sever niwe uheruka kwemeza ko ubwicanyi wari umaze imyaka utohoza ko bwo muri mirongo irindwi na kabiri ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu ibi ntibihurizwa ko na bose ndayicari yarongoye Sever ahamagarira abo baragize uruhara mu mahano yashikiye Burundi gusaba ikigongwe gusezera iyi si waragandaguye inzirakarengane udasabye ikigongwe uburaza umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora umugwi severi urongeye gutera akamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora bamwe mu babuze ababo bobo bifuza ko hobaho sena ridasanzwe yerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe hazoba hataraboneka ubutungane ku bantu babuze ababo abantu bose twifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba umugwi sever utegekanijwe n'amasezerano yarusha yahagaritse intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri inshingano zawo zirahurizwa ko na bose yamara impande zose ntizihuriza ku bawugize kuko batungwa agatoke ko bakorera umugambwe n'ubutegetsi buhari gusa bobo bavyamirira kure Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika urakoze Pierre Claver
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zibandanya gukorana n'inteko za leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo mu rugamba rwo kurwanya abagwanya ubutegetsi bwiwe bo mu mugwi adf bakorera ku butaka bwa kongo gushika bazimanganya perezida museveni yabitangaje mu ijambo ryo guhimbaza imyaka mirongo itatu n'itandatu irangiye ashitse ku butegetsi muri uganda ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu ignatius bahizi ari muri uganda mu ijambo rye perezida museveni yashimangiye ko ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bitandukanye bya afurika kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi n'igisirikare bitangiye kugaruka ku mugabane wa afurika ko biterwa n'ubutagira intego imwe mu by'umutekano aho niho yashingiye ashimagiza perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi wemera igisirikare cya uganda updf kuja gufatanya n'igisirikare cya kongo kurwanya intagondwa za adf we are working together to stop that little problem of adf adf is nothing turimo gukorana na leta ya kongo gukemura ku kabazo gato ka adf adf ni ubusa tuzabanesha bari ahangaha baratsindwa umutwe rra wa joseph con wari uri ahangaha nawo turawunesha kwirukira muri kongo bakica abavandimwe bacu bakagaruka hano rimwe na rimwe bagatera ibisasu ibyo tuzabihagarika burundu reka nshimire perezida kisekedi watwemereye kugira ngo tujeyo dufatanye gukemura ako kabazo ka adf uyu muhango wo kwizihiza imyaka mirongo itatu n'itandatu igisirikare cya museveni nra gifashe ubutegetsi wari watumiwemo minisitiri w'ingabo wa kongo gilibert kabanda kurenga wari waje afite abandi bamuherekeje barimo abasirikare bakuru museveni yavuze ko umutwe wa adf umaze imyaka makumyabiri muri kongo wica abasivili kandi ukanasarura imyaka y'abaturage irimo kakawa kimwe no gucuruza amabuye y'agaciro bacuruzaga bakiye mu bari bahagarariye umutwe mu mijyi ya beni igoma hamwe na kampala kugira ngo babone amafaranga abarwanyi boherereza imiryango yabo no kugura bimwe mu bikoresho by'intambara museveni yongeho ko hashize igice cya mbere cy'urugamba rwo kurwanya adf ko hagiye gutangira igice cya kabiri ku bijyanye no gushyira hamwe ingufu zo kwirinda ku rwego rw'umugabane wa afurika wose museveni yavuze ko abategetsi bamwe badafite ububasha bwo kubaka igisirikare gikomeye avuga ko uganda yiteguye gutanga umusanzu muri urwo rwego Now, I would like to really invite the African people, leaders, to sit down.
reka nsabe abayobozi ba afurika baze twicare hamwe maze dusangire ibitekerezo by'ukuntu twakubakira hamwe ingufu zo kurinda afurika yacu bitabaye ibyo ibirimo kubaho ubu ngubu bigiye kudusubiza inyuma cyane kuko abayobozi bamwe b'abasivile bananirwa kubaka ingabo z'ibihugu byabo zikomeye hanyuma intagondwa zikinjira muri ibyo bihugu zikabyigaruriza maze na cya gisirikare kidakomeye kigahirika ubutegetsi nk'uko byabaye muri gini mari n'ejo bundi i burkina faso none se nk'abo basirikare batatowe n'abaturage ninde wababaza ngo basobanure ibikorwa byabo ariko hano mu by'ukuri tumaze kugwiza ingufu ubu tunafite abasirikare ibihumbi bitandatu muri somaliya bamaze gukora akazi katanejeje cyane kuko dukorana n'abantu badashaka ngo tugere kure bashaka ngo duhinge agace kamwe k'umurima ntabwo bashaka ngo duhinge umurima wose no kubera iyo mpamvu twibanze mu mijyi gusa nk'uwa mogadishu At least to deal with the towns in, in Mogadishu.
nyamara ariko ku cy'ingabo za uganda muri kongo akanama k'inteko ishinga amategeko gashinzwe umutekano karaye kanze kwemeza ingengo y'imari ya minisiteri y'ingabo isaba gushora muri icyo gikorwa abadepite banenze leta kujana ingabo z'igihugu hakurya y'umupaka itabamenyesheje bakemeza ko binyuranyije n'amategeko ariko minisitiri w'ingabo jacob oboth oboth yavuze ko nta tegeko ryishwe ahubwo ko bakurikije ingingo y'itegeko nshinga ivuga ko umukuru w'igihugu ashobora gukora icyo gikorwa akaza kumenyesha inteko ishinga amategeko nyuma muri iryo jambo umukuru w'igihugu yagarutse ku myaka mirongo itatu n'itandatu amaze ku butegetsi agaragaza ko hari byinshi byahindutse mu iterambere ry'igihugu ubuyobozi bwiza n'umutekano ariko bamwe mu banyagihugu siko babibona mwarimu muri kaminuza nkuru ya makerere profesa mwambusia ndebesa yanditse ku rubuga rwe rwa twitter agaragaza ko museveni yageze ku butegetsi igihugu gikennye n'ubu akaba akigikennye anavuga ko hakigaragara ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse ngo nta n'icyahindutse cyane muri serivisi zitandukanye zirimo n'iz'ubuzima avuga ko igisirikare gikomeje gukoresha ingufu mu gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko byahoze museveni atarafata ubutegetsi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda tugushimire bahizi iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda habandanije urubanza muri sentare yungururizwamo imanza ubushikizamanza buregamwo paul rusesabagina n'abandi bantu cumi n'icyenda areganwa nabo asumta kabo yari kigali niyo nkuru adufitiye kuri uyu munsi wa kane w'iburanisha ubushinjacyaha nibwo bwongeye gutangirana ijambo bugaragariza urukiko ko abaregwa cumi na babiri barimo nsabimana karisiti uzwi nka sankara nizeyimana marike ndagijimana jean chrétien na mukandutiye angelina bagabanyirijwe ibihano bijya munsi y'igito giteganyirijwe icyaha cyakozwe ubushinjacyaha buvuga ko kuri nsabimana karisiti sankara bwagaragaje ko yahamijwe n'urukiko rukuru ibyaha bitanu byakozwe mu buryo bw'impurirane mbone mbonezamugambi byakozwe mu mugambi umwe w'iterabwoba bwasobanuye ko igifungo cy'imyaka makumyabiri yahawe kinyuranije n'igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu cyateganijwe n'itegeko ubushinjacyaha busobanura ko sankara ibyaha yakoze byahanishwaga igifungo cya burundu ariko ko yireza akemera icyaha yagombaga guhabwa imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo aho gukatirwa makumyabiri nk'uko urukiko rukuru rwabikoze ubushinjacyaha busobanura ko urukiko rukuru rwahanishije sankara igifungo cy'imyaka makumyabiri rushingiye ku kuba yaremeye ibyaha aregwa kuva mu iperereza kugeza aburanishijwe mu mizi akanafasha ubutabera atanga amakuru yafashije mu iperereza bwasobanurira urukiko ko nta tegeko ryemerera umucamanza kugabanya igihano cy'igifungo cya burundu ngo kijye munsi y'imyaka makumyabiri n'itanu nsabimana yiregura yabwira urukiko ko ingingo ya cumi na gatanu y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ivuga ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko kandi ko itegeko ribarengera ku buryo bumwe yibukije ko ingingo ya gatatu yaryo ivuga ko ariryo tegeko risumba ayandi yose ashingiye kuri iyo ngingo ya cumi na gatanu yavuze ko niba nawe afite uburenganzira ku butabera buboneye ibyo ubushinjacyaha butsimbararaho ngo ntiyari akwiye kugabanyirizwa ibihano kandi bamwe mu bari abayobozi bakuru ba FRN bari mutobo ari ukurengera Ati minisitiri w'ingabo muri emerisdefrn nta muhanga nteri abashinjacyaha ntibigeze bamufata ngo bamuzane mu rukiko bamujyanye mutobo kandi itegeko nshinga rivuga ko twese tureshya imbere y'amategeko nsabimana yavuze ko na koloneli uziyeri hakizimana wari umujyanama wa generali ategeka wilson wayoboraga snld ubwiyunge yafatiwe hamwe na nsengimana herman wavugiraga frn mu ishyamba ariko akajyanwa mutobo ati ntabwo ushobora kugaba igitero utabanje kujya gukora ubutasi uwo niwe bagakwiye bakwiye kuba bazana hano mu rukiko agasobanura uko bagiye batata bakamenya aho imodoka zica kugira ngo bazitwike n'ibindi uretse abo bombi nsabimana yagaragaje ko koloneli gatabazi wari ushinzwe gutegura ibitero atigeze azanwa mu rukiko ahubwo yajyanywe mutobo kugira ngo asubizwe mu buzima busanzwe yakomeje agira ati nagaragarije urukiko nsaba n'ubucamanza ko niba ari igihe bahisemo gufunga nibura bakwiriye kungabanyiriza igihano bakampa gito gishoboka niba bariya bara bashyiriyeho imiyaga nanjye ndasaba ko mushyiramo imiyaga nyakubahwa perezida w'urukiko mungabanyiriza nsabimana arasaba urukiko kuzamugabanyiriza ibihano rukageza ku myaka itanu aho kuba makumyabiri umunyamategeko rugeyo ja umwunganira yabwiye urukiko rw'ubujurire ko n'ubwo urukiko rukuru rwagabanyije igihano rutagejeje ku cyo nsabimana yasabaga cy'igifungo cy'imyaka itanu uwo munyamategeko yibukije ko ubushinjacyaha ubwabwo bwagaragarije urukiko impamvu akwiye kugabanyirizwa igihano ku ikubitiro bukazemeranyaho na Nsabimana ndetse bukamusabira n'imbabazi tubibutse ko ubushinjacyaha muri uru rubanza rwasabiye umunyapolitike paul rusesabagina kongererwa igihano kikava ku myaka makumyabiri n'itanu kikazagera kuri burundu rusesabagina n'abamwunganira ntibigeze bitabira iri buranisha urubanza ruzakomeza kuri uyu wa gatanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tukivuga ku rwanda abakorera uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca bugarama mu karere ka rusizi barinubira iduga bavuga ko rikabije ry'igiciro c'imbuto y'umuceri bavuga ko mu gihe kidashika ku mwaka igiciro bagura ko iyo mbuto ciyongeye inshuro zibiri zirenga yamara ico bagurirwa ko umwimbu bejeje co ahubwo kirushirizaho kumanuka umumenyeshamakuru wacu temisitoke mutijima yarabagendeye maze adutegurira iyi nkuru abo bahinzi bavuga ko mu gihembwe gishize cy'ihinga imbuto y'umuceri bari bayiguze ku mafaranga magana ane y'u rwanda ku kiro nyamara kuri ubu iyo barimo guhabwa barayifatira ku mafaranga igihumbi na makumyabiri y'u rwanda ni ukuvuga ko yikubye hafi inshuro ebyiri n'igice abo barasanga ari umugogoro kuri bo na cyane ko ikiguzi cy'umusaruro beza cyo kikiri hasi ubu imbuto turi gufata bari kuyiduha ku mafaranga ikiro kimwe amafaranga igihumbi na makumyabiri mu gihe umuceri wacu uri kugurwa amafaranga magana abiri na mirongo irindwi kiro ahantu bayituburira ni hano muri iki kibaya ntabwo bayikura muri namibiya cyangwa muri burkina faso ngo ibe yaje bayi bayitegeye indege noneho iyi mbuto ihende imbuto bayituburira hano ni umuceri bashima bakagenda bakawuhinga bakaza n'ubundi bakawutubura ariko twibaza impamvu ituma bashyira ku kiro igihumbi na makumyabiri urumva imbuto waguraga ibihumbi bine uri kuyigura ibihumbi icumi n'amafaranga magana abiri yumva ko harenzeho ibihumbi bitandatu n'amafaranga magana abiri aba basanga hagendewe ku byo umuhinzi yari asanzwe asabwa iki cyemezo cyo kuzamura igiciro cy'imbuto kuri uru rwego kije kumwongerera igihombo n'ubundi kitari kimworoheye muri uyu mwuga hari nk'igihombo kiri kujya kiza nk'ubu nko izuba ryatse ubuso bw'ibihumbi bibiri hakaba igihe ukuramo imifuka itanu ine washoyemo nk'ibihumbi magana abiri u- ukoresha n'amadepasi n'ifumbire ugasanga ya mafaranga arabuze inyongeramusaruro barayipandisha ariko imiceri yacu twayisarura bakayimanura ku buryo n'amafaranga dushoramo tudashobora kuyagaruza twaribagiye se n'igikoroni cyagarutse kimwe cy'abazungu ba kera twajyaga twumva ko ari bagiye bakoroniza abantu byagenze gute umuhinzi ahura n'impapuro zo kuguza ajya gushora yishyura koperative nta n'icyo ajyana mu rugo ahubwo benshi bajya kugurisha bagakomaho kugeza ubu abahinzi b'umuceri baha mu bugarama baragaragaza igisa nk'urujijo ku ntandaro y'izamuka bita ko rikabije ry'igiciro cy'imbuto y'umuceri bavuga ko babajije ababakuriye mu makoperative bababwira ko ibyo byaturutse hejuru bagasaba izo nzego nkuru zishinzwe kureberera ubuhinzi guhagurukira iki kibazo igiciro cy'imbuto y'umuceri kikagabanuka icyo kibazo twarakibajije tukibaza abayobozi bacu batubwira yuko ngo hari amategeko yarabwo kandi iyo mbuto n'ubundi iva mu bahinzi ngo ntabwo ari ibyateguriwe muri koperative hano mu kibaya cya bugarama ngo byavuye hejuru tukibaza aho hejuru byavuye ni he aho hejuru baza kumenya ngo umuhinzi wo mu bugarama aragurirwa umuceri kuri abiri n'irindwi umutubuzi agurirwa kuri magana arindwi hafi gukuba gatatu noneho koperative nayo iyiduhe ku gihumbi na makumyabiri turasaba ubuvugizi rero aho hejuru byavuye kugira ngo batworohereze batugabanyirize umusonga duhabwe imbuto ku giciro giciriritse icyakora ku ruhande rw'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rab iby'uko aribo baba baratanze ibwiriza ryo kuzamura igiciro cy'imbuto y'umuceri barabihakana bwana daniel rwebigo ushinzwe gahunda y'ubutubuzi bw'imbuto muri icyo kigo yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo byemejwe n'inama yahuje abahagarariye abatubuzi b'imbuto y'umuceri n'abahagarariye abahinzi bawo icyakora akizeza ko ubusabe bw'aba bahinzi bo mu bugarama bugiye gusuzumwa hakarebwa niba hari icyakorwa hari ku murongo wa telefone turakurikirana turebe koko ishingiro ryabyo niba hatarabayeho gusobanura bihagije gusobanurira abahinzi kuri abo bari bahagarariye bagiye muri ibyo biganiro dusabe ko gusobanurirwa bi- bibaho ku buryo buhagije ariko usanga koko hari ibyifuzo koko bituruka muri ba bandi n'ubundi ba- ba- bazanye ibyo byifuzo byaganishije ku mpinduka ku ivugururwa twongere twicare kuko nta kibazo ntabwo ari rabi ifite nticuruza yo ni fasiliteta nta nta yindi nyungu tubifitemo So, ubwo rwose tukaba twiteguye rero kubikurikirana tukareba niba koko hari icyaba kirimo ki- kidasobanutse kigasobanurwa icyaba kibabangamiye kikaba cyakosorwa nta kibazo abahinzi bo mu bugarama barataka izamuka rikabije ry'ikiguzi cy'imbuto y'umuceri mu gihe mu gihugu hose ubu hari ikibazo rusange cy'izamuka ry'amoko yose y'ifumbire mvaruganda zikoreshwa mu buhinzi mu rwanda aho hari n'izikubye inshuro hafi ebyiri ku kiguzi cyari gisanzwe nubwo yaba imbuto cyangwa se ifumbire abahinzi babihabwa ku mwenda bakishyura bejeje ku ifumbire ho hakabaho n'inyunganizi ya leta bavuga ko kuba ibiciro by'ibi byombi bikomeje gutumbagira bibahoza mu madeni adashira bagakomeza kudindira mu iterambere ikibaya cya bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga igihumbi na magana atanu aho impuzandengo y'umusaruro ku gihembwe iri hagati ya toni ibihumbi bitandatu n'ibihumbi birindwi temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tuzi